radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwiriwe neza se ni thomas kamirindi ubasuhuza mu kanya ni ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero ejo abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bazatora perezida wabo wa mirongo ine na gatanu uzasimbura perezida barack obama abakandida burya ni batandatu ariko babiri hillary clinton na donald trump nibo bahabwa amahirwe menshi cyane kurusha abandi niyo mpamvu banavugwa cyane kurusha abandi kubera ko leta zunze ubumwe za amerika aricyo gihugu cy'igihangange kurusha ibindi byose ku isi amatora yayo arakurikirwa cyane hose ku isi nyine tuvuge nka perezida buyoya nawe ayakurikiranira hafi asanga aya matora akwiye kubera urugero uburundi
inyigisho twokura muri ayo matora mu burundi ni nyinshi cyane jewe nibaza ko mu burundi tunganya amatora turabizi eh, mu burundi ikintu kigoranye mu byerekeye amatora ni uko abanyepolitike cyane cyane abo bari ku butegetsi bakurikiza amategeko nk'uko ari ibyo rero twebwe turacyakeneye kwiga ibitari bike kuko amategeko ariho ibwirizwa nshingiro ririho mugabo urabona ingene tubikurikiza demokarasi bavuga muri demokarasi ko ikintu gikuru kiriho ari eh, gukurikiza amategeko ibyo bita mu gifaransa eta de droit aho rero novuga ko mu burundi ariho duhobaho sinovuga ko tubuze amategeko ikintu tubuze ni ukugenda ni uko tuyakurikiza umwe mu bakandida bakomeye donald trump yavuze ko atazemera ibizava muri aya matora y'ejo naramuka atsinzwe kuri perezida silvestre ntibantunganya iki ni urugero rubi kuri afurika kuri irya taranse yavuze n'akarorero kabi cyane cyane kuri afurika ikiriko irarondera nyine yoteye imbere muri demokarasi Eh, kirazira kuvuga hakiri kare ngo jewe mbere nta nta- nta hakiri kare kuvuga ngo jewe ibyo mu matora nzovyanga uvuga uti amatora tuyategure neza mu buryo butunganye mu buryo burongorotse ikizovamwo twese tucemere mbere ngaha nico cyiyumviro nyamukuru je nshaka yuko abantu baza bare- baremera mu burundi n'ahandi burya iyo ugiye guhiganwa uba uzi yuko hashoboka ibintu bibiri ni uko usohoka kuri uwabaye uwa mbere cange ku wabaye uwa kabiri cyangwa uwa nyuma mugabo ukemera icavuye mu matora igihambaye rero ngaha gikomeye kandi kuri ubu muri afurika no mu rundi wacu tutarashobora kumvikana ko neza n'ingene bitunganywa umuntu ntagende atunganya ibintu kugira ngo bizoze inyuma abe ariwe bishyira mu buryo bwiza aya majwi ya perezida buyoya na perezida ntibantunganya turayakesha mugenzi wacu frederic nkundikije baganiriye ejo inshuti z'ijwi ry'amerika rero mwebwe aho ngaho muri hose namwe ndibwira ko mukurikirana aya matora murayabona mute murayatekerezaho iki muyategerejemo iki nibyo tugiye kuganiraho urubuga ni urwanyu uyu munsi nta mutumire ni mwebwe batumire uwa mbere dufite kuri telefone ni eric eric wiriwe neza
miriwe cyane uratangaza iki eric we
ntangoye ko waramutsa mwebwe mu ngaho muri ngaho muri studio ku ijwi rya amerika Eh, komera komera
yego icyo novuga kuri aya matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika Mm,
ni uko mbanje gukenguruka cyane ukuntu propagande kampanye yagenze yego ataya atayamigo y'iterabwoba twumvise ngo yaje kuyaburizamo eh,
hamiga isigaye mhm,
icyo tubona ubu ingene biriko birasozera ubu birerekana yuko trump ingene hayabyifatamwe ariko arerekana febreze rwose mm,
Eh, ni ukuvuga yuko wowe yerekanye yuko yataye icyizere mm, az- abona yuko iki- bitakigenda neza mhm,
hanyuma notangura kubakengurukira rwose ukuntu
komeza ukuntu komeza bariko barabi- bara- bariko barabibandanya ye
hanyuma ndaba- ndaba- ndabipfurize amatora meza yego nuko Eric we urakoze Ah.
yego hanyuma na- n'indongozi nziza ye urakoze Eric we
yego duhe n'umwanya na Leo Cargo Leo Cargo wiriwe neza
niwe mwiriwe ngaho ku ijwi rya amerika ryigwema oya ni Thomas Kamirindi ariko na Edi Rwemba twese turi kimwe twikomereze Aya, sori sori sori kweri ntagorane mwese muri bamwe muri abatangazamakuru ngaho ku ijwi rya amerika twese dukunda nubwo mwari mwameze ino Ye- minsi nta murongo mwari mukima kabisa yego noneho urabubonye aya matora yo muri Amerika urayatekerezaho iki rero
ego mbaye kubashimira hanyuma mu ncamake aya matora muri amerika nk'umunyafurika na cyane cyane ahagaze mu burundi ni makamba ndayakurikirana cyane kuko amerika ni nk'igihugu twese tubona ko ari igihugu kimaze gutera imbere cyane mu bintu byerekeye demokarasi Mm,
hanyuma je mpaye ndaba uko propaganda yagende yagiye yagenze ngaho muri leta zunze ubumwe za amerika tukabona ko abahiganwa ukuntu bakirana canke bada badaterana amajambo nubwo byacamwo ugasanga donald trump agomba gukoresha ibintu by'ishavu canke ibindi byo kwikeka ngo azohabwa yibwa amatora mm,
yewe ku bwanjye ndabona yuko vraiment ntacyo umuntu yogaya kimwe gusa dushaka yuko ako karero keza kariko karaba muri amerika no ngaha muri afurika iwacu koza aba abanyapolitike cyane cyane bakabona yuko mu matora mugenda mugashikiriza ivyiyumviro vyanyu hanyuma baga- bagatora ivyiyumviro vyabo ye Leo-
hanyuma twebwe ndabona yuko cyane cyane nka jenda umudemokrate ndashigikiye hillary clinton Mhm.
nifuza yuko okazi ubu muga nta- ntawoca urubanza mu gihe ah, amatora ataraba muga turizeye yuko kwakiranswa victoire cyangwa intsinzi donald trump donald trump ataya- adashobora kuyikabakaba ariya hillary clinton ye Leo Cargo urakoze
murakoze namwebwe kuduha umurongo kabisa muze muze mutwibuka ye tuzajya tubikora iteka ryose rwose komera
namwebwe mu- mu- murame radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga urubuga ni urwanyu ku bitekerezo byanyu n'uko mubona amatora ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika duhamagare na misago misago wiriwe
niwe miriwe urayabona ute aya matora urayavugaho iki
aya matora kumwe urayabona gusa niko twasanze harimo abantu bameze nk'abanyafurika nka kurya kuntu donald trump yifatira mu gahanga mugenzi we ugasanga aguma amufata nabi cyangwa abandi bose agashaka kumenga yo azotsa umenya nk'uzobirukana cyangwa akazokora urukuta rwa mizike na amerika Mm,
iyo ari ibyo twabonye umenga nawe ari nk'umuperezida yuko arasobanura ibintu by'iterabwoba cyane ikindi nacyo twasanze yuko twace tubona yuko nuko abo bakandida bose uko ari babiri hillary clinton na na trump bose sabe twasanze harimo amakosa bagiye bagirizwa mu buzima bwabo bwose mm,
turabona gusa nk'ukuntu two- tuzobona menga azohava bamangane nk'uko biri bwa hari umuntu avuze yuko ngo botubera akaroro si akarore kubera habaye akaroro ugasanga umuntu mukandida azagaza aratuka uwundi mukandida mugenzi we usanga atari ibintu bisa byotuma bawunywanyi menga boshwana n'imwe muri afurika mhm.
gusa ni kubera gusa mu bazungu bo bataribona nk'ibisanzwe muganga iwacu bishize ugasanga abakandida babiri barahanganye babwirana amajambo atariyo intambara yoca ibyuba kandi n'amatora ataragera Eh,
yego turabifuje mu rwego amatora meza kandi murakoze twama tubashimiye iminsi yose mugire mu- eh, ibikorwa byiza misago we natwe turagushimiye urakoze
yego murakoze cyane rwose duhamagare na viki viki wiriwe
mwererego yegura aya matora urayabona uturayavugaho iki
kazi ni igira yerekana yuko ari baravuga ngo ni natural demokarasi du monde rero kubo- kubona abantu babiri nk'abo bari bari male bazo bari umwe nimba ari clinton cyangwa ari trump bazo bari maledi kuko Eh.
ntibakundwa mwa- ntibakundwa naho bari bari- bari eh, apere a- a- a guverinoma kuri trump ashobora gutwara sevure pasike amasondaje nyine ariko aratwereka barabona umengo ni hari ni balance iri iri ikirido cyane trump i- yashatse kwerekana ko ari umuntu i- agenderaho mu bantu bose ama couche sociale zose ariko harimo ubeshi harimo harimo ubeshi avuga yuko ah, akundana couche sociale bajya bato bato ba- ba- ba- babura akazi ba- badafise eh, no, ba- ba- batahaje mituweli de sante ni- a- mugabo ni ubeshi kuko nta ntari honete c'est vrai kuko aravuga yuko yatanguye ariwe yatanguye kugira abe miliyarderi arakabya yakoze mugabo be- twarabonye mu mareportage menshi yuko ari gukora- gukorera se ya- yamu- ya- yamufashije finansiyerema urumva harimo ububeshi dukote ya clinton nawe amadosiye amuriko ni menshi cyane ni menshi rwose ariko kubona aribo rero babaye ntiyanava baga- bagatsinda abadresera babo byerekana yuko abanyamerika hari demokarasi by'ukuri kuko kera baravuga ngo umuntu kugira ngo ashike kuri maison blanche ivuye ko bari mm, ari blanc comme neige niko bavuga adasa amadosiye amukurikirana ariko berekanye yuko berekanye yuko ari ari demokarasi by'ukuri abantu aranza ashika imbere nuko aba afise abantu bari inyuma yiwe ye mugabo yego ariko eh, kubona ibi bitanze kanje ntibintangaza cyane kuko ntibintangaza rwose kuko itazi nibonye ya karanta sankanta bakiri muri segregation aba- abirabura mu- bicwa bafatwa nabi ariko ukabona demiri witi baratowe mu mwirabure barerekanye yuko bari nyamwe batavuga muvuga mu kirundi ngo ni umuntu atamenyerwa nta n'umwe yari abyiteze ubu naho ashobora ku- gutoga umugore ubye umuntu nka trump ata n'umwe yari amwiteze na gatoya ku buryo ni- n'amasiripurize agumana peut-être ko apre dans quatre ans do umuntu ari eh, nta chinois dore izina chinoise ukomoka mu Berekanye bushinwa yuko ari ari demokarasi y'ukuri bema naho hariho ama amambigite nibyo ariko rero birangezera birangezera kuko amakampanye narakurikiranye hari ibintu biteye ubwoba abantu ubona ama bya bintu ba- abantu baba- baba binyegezamwo berekana baterekana ko bara- bara barasivise canke berekana yuko bari proshe ya le monde finance ariko ubu abantu basi baravugira aho nyene turanka abirabure turanka abamigrant turanka abaki abantu basigaye buguruka iyo urabonye amareportage ari igihe uvuga uti iyi ni etaje ni by'ukuri abantu by'ukuri bafite ibyumviro nk'ibyo Eh, ni Vicky.
demokarasi ni- nibaza ko ari yego ni egizample baha ku ba- ku bantu bose ku isi yose Mm.
I- iya- ni kampani iryoshe vurema gukora abantu babiri nka bajya badakundwa ariko mugabo ba- bafise amadosiye aba ariko ariko mugabo bari bari ye bari eh, comment- eh, bari ku isonga twi- twi- ejo turindire kuraba ejo nyine bigenda ariko trump akana agatsindwa yego ingene viki bigenda.
urakoze reka duhe n'umwanya Ingene n'abandi bigenda.
twe kwigomba mu ijambo Yego cyane.
ye urakoze rwose Yego cyane.
ijwi ry'amerika duhamagare na gerard gerard wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murakomeye ku ijwi rya amerika ye turakomeye rwose nawe aya matora uyatezemo iki
yekomeye ntangwe gushima kuko akanya mu mpaye n'ukuri etazini ni igihugu kiboneka nk'igihugu vurema cy'intwari kuva imwe kuva kirema ku ishingima nicyo gihugu ca mbere constitution yaho ni kuvuga bw'iriya shingiro rimaze imyaka myinshi ico ni kiro ca mbere vurema cyo gushima kuko uriko araba ni igihugu kimaze politike ma ekonomike ma vyose yakitunganije rero amatora azoba ejo ho bukera ni ukuri ni amatora yiteze ko abantu benshi uriko isi yose iriko irakurikirana ayo matora urabona abantu bose bagira abakandida bibiri trump trump na ntunze na irari bose bagiye babangabanga mugabo wi amamikindi yabo nawe nyine yarabayemo uburiganya bwinshi ugasanga trump ashaka kuyisatira mugabo bw'umugore byose bakabihagenda biri mu nzu mugabo uko abikora byose ni ukuri biri birateye intambwe rwose ukuri kwaraba bira- biratandukanye ngaha muri afurika muri afurika atari kuvuga haba ingahe gusa tanzania na nigeria na kenya biteye imbere na afurika y'epfo mugabo nayo nyine twishyira mu bihugu bi- bitunganya amatora neza ibindi bisigaye ni ukuri amatora usanga ari- ari intuzeye ari abategetsi bose birondera intuzeye mm, intego zabo rero uriko uraraba amatora muri amerika abantu bose ari ari ari trump bose n'abantu b'incabwenge gusa bagomba guteza imbere amerika kubura kwiteza imbere we bakiriya amasosiyete porojene nk'ibihugu byo muri afurika uriko araba amatora ariko arawumenga ni ibintu by'amasembore byose barabigira mugabo ugasanga ni ibintu n'ukuri sisho de sembore aho hari abafise objective objective boruganja amatora kugira ngo baronke aba aba inzego nshasha urabona imyaka cumi yanitse ya barack obama bose hari abayineguye n'abandi bagiye bayiteye intuzeye ba- ba- ba- babishima ntibyagiye byera de nicyo gituma wakuvuga ati rero nta muri afurika abantu bose nk'abategetsi boganza ibintu by'amatora ubona mu myaka cumi iheze bakoze mu matora ugasanga abajene bashaka kuguma mu muri shomaje igihugu gikembere kiba icya nyuma ho ku isi ivyo ni ukuri n'ibintu biteye amagahinda yiswa mu guha habaye amatora oh Yego.
habaye amatora haba ashaka kuba haba habaye changement Yego.
abajene kubera bumva batora kugira bagire changement Yego, Gerard.
Obama yavuze ati ya- yavuze sa yego reka duhinire aho ngaho hanyuma duhe n'umwanya n'abandi urakoze cyane Obama yavuze ati yego me cyane murakoze ye duhamagare clement clement wiriwe neza
halo muraho uraho urakomeye ndaho ndakomeye aya matora y'amerika urayatezemo iki
Eh, kuri njyewe uko nareba aya matora yo muri amerika Mm,
nagize umwanya uhagije wo kuyakurikirana kuva agitangira kugeza ubu ngubu mhm,
ariko njyewe ku bwanjye mbona isi yitezemo ibintu byinshi cyane bi- bikomeye kuko urebye ukuntu yatangiye kugeza ubu ngubu hagiye habamo impinduka nyinshi zigiye zitandukanye hagiye havugamo ibintu byinshi mm, kandi ikindi twavugaho twavuga ko ku rwego mpuzamahanga mhm,
ndakeka ariyo matora ya mbere akurikiwe cyane ku isi hose mhm,
bitewe n'u- n'ibintu byagiye bigaragaramo bitagiye bi- byumvika- byumvwaho kimwe n'abantu bose ku isi mm, ahantu hagiye hatandukanye watanga Hanyuma kimwe kubyo- wat- niko Eh?
clement watanga urugero Yego.
rw- nk'ikintu kimwe abantu cyabashituye bakareba cyane bagakurikira cyane aya matora kurusha ibindi bihe nk'uko ubivuga
Eh, icyo navuga twahera nda- unyihanganire ndafata umwanya eh, mvuga kuri buri ruhande Mm, mpereye nko ku ku ba- ku ba repubulike mhm,
twabonaga trump nk'umuntu utari umupolitisiye utazi politike ku buryo yabasha gutsinda amatora mu ishyaka rye mm, aho abantu benshi batari bamushyigikiye bariho mani pawazi bo mu ishyaka bikaba bisobanuye ko gutsinda kwe byari biri kure urebye n'uburyo yiyamamazaga mm.
yari umuntu uba- ubasha ku- gukoresha politike mu buryo yatsinda bagenzi be Mhm, ariko iyo hazaga ibisubizo bivuye mu mu mu ma- mu matora wasangaga yatsinze abantu benshi tukibaza impamvu atsinda kandi ari umuntu ubona udafite ubushobozi bwo kuba yahagarara imbere y'abandi bapoliti- ba- ba- bapoliticians kugira ngo abashe kuba yabatsinda bari bahanganye mm,
Eh, aho ngaho navuga ko trump yatsinze ku buryo butunguranye cyane abantu bose batari biteze haba ku isi hose mu- muri rusange ye hanyuma tugiye kuba ku bademokarate mm,
na Hillary uburyo yatsinzemo Bernie Sanders ntabwo byasobanutse cyane abantu benshi twari twiteze ko Sanders ashobora gutsinda tugendeye ku buryo buri umwe wese yari yarisobanuye ku ruhande rwe mhm,
hanyuma ikindi cyaje kugaragara ni uko haje kugaragara ko Clinton yatsinze mhm, amaze gutsinda mu ishyaka ryaho hakazamo ibibazo ndakeka niba nibuka neza hari muri pennsylvania aho aho bernie sanders yasabwe kugira icyo avuga kugira ngo yemere ko yatsinzwe niba mbyibuka neza ikindi hakurikiyeho kwegura kwa head of party uriya mugore ntuze niba ari dedi akegura bitewe n'ibyavuye muri final results byatumye byatumye bigaragara yuko abantu benshi twatunguwe haba ku bademokarate twaratunguwe haba no ku ba republicans twaratunguwe so nicyo cyatumye abantu benshi ku isi bakurikira cyane aya matora ikindi hirari yarakurikiwe cyane na fbi kuri biriya by'amabanga ya amerika ngo yaba yarashyize kuri savaye ku buryo bwa imeri kandi uko tugaragara tubibona tunabikurikira kiriya ni icyaha gihanirwa n'amategeko
yego
tukibaza impamvu fbi itabikurikiranye ngo bigire icyaha kandi mu buryo bw'amategeko ari icyaha oya ariko fbi ivuga ko nta atigeze yica amategeko nubwo yego ni ikosa ariko ntabwo yakoze amategeko nako ntabwo yishe amategeko niko fbi yabivuze
aho turabyemera ariko ni ukuvuga ngo ntabwo bari kuri nyuwinga ntabwo bari kongera kuri openinga biriya bintu nk'uko byaba byabaye mu kwezi karindwi bari kubyihorera bongeye kubisubiramo ejo bundi byaduteye kwibaza ibintu iki gitumye babisubiramo kandi bari barabirebye ku buryo buhagije bakaba bongeye kubisubiramo kandi amatora yegereje biriya byatumye harimo umuntu waba ushyigikiye hirara yahise agira ikibazo ateye bigenze bite bituma trump byanatumye trump azamuka cyane ku buryo bwa pose bituma azamuka hirara nawe byamuciye intege urebye ku buryo bizanafekitinga ku matora usibye ko bitari ibintu binini cyane ye krema reka reka duhe n'ijambo n'abandi twe gukomeza kwigomba mu ijambo natwe urakoze cyane ye murakoze nuko mubona murakoze kandi kumamagara radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga ni ku matora ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika azaba ejo rero bazatora umukuru w'igihugu mushya kugeza ubu ngubu rero abavugwa cyane mu bakandida ni babiri Hillary Clinton w'ishyaka ry'abademokarate na Donald Trump w'ishyaka ry'abarepublikani ariko ubundi hari n'abandi bane uwitwa Gary Johnson wo mu ishyaka ry'abalibertarian libertarian ntabwo nzi ukuntu abisobanura mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda hakaba umudamu witwa Jill Stein w'ishyaka riharanira ibidukikije Green Party hakaba Darrell Castle wo mu ishyaka rishyigikiye riharanira itegeko nshinga ko rihama hanyuma hakaba n'undi Evan McMullen we wiyamamaza ku giti cye ariko urengere nk'uko mubikurikirana babiri Hillary Clinton na Donald Trump nibo bavugwa cyane nanone mu bipimo bagenda batangaza buri gihe hano muri leta zunze ubumwe za amerika abandi baza ku mwanya wa gatatu n'uwa kane ni gary johnson na madamu Jill Stein ariko bafite utujwi dukeya cyane twikomereze rero urubuga ni urwanyu aya matora muyabona mute muyategerejeho ibiki kuri telefone dufite janvier janvier wiriwe
ndagize mwiriwe
aya matora urayabona ute uyategerejemo iki
jewe mbona gusa haniniya ko turaba ikintu ikigo tuhakura no muri etazini bageze ku ntambwe idasanzwe azi ko kuva mu matora batamuntu wayabwiye atwara etazini kugira ku bunye ari gero dezide murashe imbere imbere ivyumviro pana irukoba canke iki ntabwo rero nino nino iwacu muri afurika mu burundi tuba dukwiye kuraba tuba dutoye ibyumviro pana ronombre
ese wagerageje kuvuga mu kirundi gusa nakomeje kumva n'abandi bagenda bavanga indimi twagerageza kuvuga ururimi rumwe
yego tujye kuraba rero ko iri ngaha muri afurika cyane cyane mu burundi batora ibyumviro mu bwoko n'ubwoko dutora ibisigiri baduye ibintu by'amoko byadutse kuva imyaka mirongo itandatu barashira imbere ubu ibintu by'ubwoko batora ubwoko atazi ibyiyumviro yego
ntabwo muri etazini rero harageze intambwe bageze ku ntambwe ishimishije aho batora ibyiyumviro batarazi ubwoko cyangwa urukoba ntabwo rero bwakuta rero reta mu burundi turaba aho tugeze iyo tuvuye n'aho tugeze dukora ibyiyumviro hano nyanjye na cyangwa tugeze ye janvier urakoze cyane
sawa murakoze ijwi ry'amerika na armel arategereje kuri telefone armel wiriwe neza armel yego uratangaza icyo armel we
yaje nanjye ndi mu burundi mu kayanza yego
yewe amatora yariya ya amerika ntegezwa gutegeka ko yari yatsinze yatsinze nyine yari yatsinze ko urya donald trump urabona afite ibyagirizi byinshi izi amakosa menshi ntashobora gutsinda hirari ya buriya nyine rero yarinda mu icuride amahirwe azabera isomo abandi baperezida ba afurika buriya obama yari yakoze neza naho ikingo cye gihe ye arumeri urakoze
umunsi mwiza komera noneho duhamagare thierry thierry wiriwe
mwiriwe neza
thierry
mwiriwe neza eee none ayo matora wowe urayabona ute uyategerejemo iki
ikintu mbona kuri aya matora yo muri amerika Mm,
na cyane cyane naku- na- nashishikaye gu- gu- kuyaku- gukurikirana imyamamazo y'abakandida babiri bo muri amerika mhm.
hari ikintu cy'icyigwa nakuyemo gikomeye cyane yego
iyo ikintu cy'icyigwa nakuyemo nafatiye ku matora akunze kuba mu bihugu bya afurika bimwe bimwe na cyane cyane ibihugu biri mu nzira za- ya- ya- z'ama- y'amajyambere Mhm.
Eh, hariho hariho ibiringo binini binini nasanga aba- abaperezida babiri Hillary Clinton hamwe na Donald Trump bagenda baterana amagambo hamwe ugashaka kubona yuko umenga bariko ba- baranashaka no gu- no gutukana Mhm.
ariko rero ugaca ureba iyo ari nk'amashyaka abiri atavuga rumwe muri ibi bihugu bikennye bya afurika usanga bari- bahuriye ahantu ariko bariyamamaza ba- ari na cyane cyane hari nk'i- nk'ishyaka riri ku butegetsi usanga bavuga ngo bakunda kuhagirizanya ngo ba- batukanye niyo ha- hagizwe amajambo avuga ariko ntiyumvikane cyane nk'uko- nk'uko abanyamakuru bashobora gutangaza ati eh, donald trump yavuze ukabivuga kuri Hila- hillary clinton ugasanga Mhm.
cyangwa bavuze ati hillary clinton yavuze ibi abivuga kuri donald trump kandi ugasanga ni amagambo atameze neza Mhm.
ariko ugahita usanga muri afurika nawe niba ataba yavuze ijambo ngo ashikane a- a- aritsindagiye cyane ari ijambo rivuga nabi uwo bariko bareganwa ugasanga avuze ngo yamututse ugasanga mbere ara- aranamu- aranamupfungishije cyangwa ugasanga aramufunze kubera amurusha amurusha uh, amafaranga cyangwa amurusha ubutegetsi ko ari mu- mu ishyaka riri ku butegetsi ariko Mhm.
nkabona rero muri amerika nkabona ni muri amerika demokarasi yaratsimbataye cyane kuko kumva yuko baba bariko baterana amajambo hari uwushyigikiwe n'ishyaka riri ku butegetsi ariko ugasanga uwo batavuga rumwe baravugana amagambo bishakiye bonyine Mm.
ugasanga nta kibazo bo baka- bakarindira irya tariki y'amatora abaturage akaba aribo baza- baza- bazoca urubanza bakavuga bati twebwe tuzashyira ku butegetsi n'ubu nca mvuga nti demokarasi muri amerika yaratsimbataye nkavuga ntabwo ibihugu nabyo byo muri afurika bikwiye kuboneraho urugero bakareka ku- kuba bagirizanya ngo nakayamvuze nabi Mm.
ko ndi ku butegetsi ujya twiyamamaza tudasangiye eh, tutavuga rumwe ngo yantutse ugasanga bamwe ba- barapfunganye je navuga ntibafatira akarorero ku- kuri a- kuri uko abaka- abo bakandida babiri biyamamaje muri amerika umwe avuga ibyo yishakiye bak- kuko demokarasi ni ukuvuga icyo ushatse ukishyura ukishyura kandi ukizana Mhm.
avuga nti rero icyo ni icigwa gihambaye amerika irike- yerekanye na cyane cyane ikereka ibihugu bimwe bimwe byo muri afurika usanga abantu bamwe bamwe be- ba- bata- batihanganiranira bivanye n'amagambo ariko barabwirana iyo bari mu myamamazo ye thierry urakoze cyane
murakoze namwe ku ijwi rya amerika Jerry- Thierry nk'uko bivuze nyine muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga aya matora ya hano muri amerika azaba ejo bazahitamo perezida wabo wa mirongo ine na gatanu murayabona gute muyategerejeho iki kuri telefone dufite thomas thomas wiriwe neza vuga cyane toma
namwiriwe ye nuko aya matora yategerejemo iki
nteko mbona amatora ko ndayabona mbona hirari kinkoni ashobora gutsinda yego bivanye na- n'ukuntu yiyamamaza mbona avu- avuga amagambo meza ku ku banywanyi biwe ye ongera ijwi nanone cyane ho gato ongera ijwi uvuga cyane
Eh, niko ndavuga Mm, mbona hirari kinkoni ashobora gutsinda kubera amagambo yavuze ku ku banywanyi biwe kumwe nyine yashyigikiye nyine ababimukira mm.
bafata bazabashyigikira kandi n'aba eh, akongeza n'akazi hari abakozi yego
nze mbona rero bose nko kumutora nyine akagira amahirwe nyine agatwara nyine akaba perezida ye toma urakoze
yego namwe murakoze noneho duhamagare eme eme wiriwe eme
wiyano wiriwe neza
amahoro neza yewe ngaho aya matora nawe yavugeho icyo yatekerezaho n'icyo yategerejemo
aya matora turiko turaraba amazobeje muri amerika Mm, turabona yuko azohava bamwo ibintu vy'amanyanga menshi cyane yego
turiko turaraba ingene obama ariko ara eh, ingene ariko aracanishamwo ibihugu vyinshi mm,
aho twese turabona yuko intwaro yiwe yojana nawe vrema
yego n'ubundi wara- arangije manda ze
oya najyana oya, tugomba yuko n'imiburiburi intwaro yiwe yojyana nawe kuko ara aracanishijemo ibihugu byinshi um, turavye afurika yose asa n'uwayimaze kugomba kuyicanishamo Aimé, Aimé.
kubera igikenye ca eme turi kuvuga ku matora azaba ejo ntabwo turi kuvuga ku byarangiye Eh, amatora y'ejo yo uyategerejemo iki urayabona ute ibyarangiye Ariko- byihorere ariko- ariko imbere yo kubanza kuvuga ibyo tuzokora tubanza kuraba ibyo twabanje gukora ubwa mbere oyagusha ku ngingo
ingingo mbona nubona yuko eh, abademokarate bubanza bakavamo hanyuma hagashyikirwa abarepublika ye eme urakoze ye urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga duhamagare na desire desire wiriwe
mwiriwe neza yego uratangaza iki desire
jewe naye niho nagomba kuvuga ku matora azoba ejo Mm, hanini nari nari nasomye kuri facebook hari umunsi nabona mwanditse yuko ngo donald trump yavuze yuko ngo azokwemera ngo yuko amatora yagenze neza ngo ari uko atsinze sinamba nibuka neza umenga ico kintu narakibonye kuri facebook yanyu yego ni amakuru twatanze yari yabyivugiwe ku giti cye
yego rirakaramuka yoba yaravuze iryo jambo kweri Mm.
ama- amatora y'ejo jewe nca numva yuko azohavana agorana kuko hanini hanini nje ndiko ndaraba Hillary Clinton arashobora gutsinda kuko niyo ndiko ndagenda numvirizaho abantu bariko baraganira mpora numva bavuga yuko urya mugabo Donald Trump ngo usanga ngakoresha ngo terorisme urumva rero vyumvikana nk'abantu bakunda terorisme kandi n'umugabo wa Republike cyane cyane nk'ubunya bavuga yuko ari umuntu gwambi werekana puissance ukunda ibintu vy'intambara nico gituma rero jewe mbona yuko hashobora kuzotsinda Donald Trump rero bikaramuka bigenze kurya yoba yarabivuze urumva naho nyine hashobora kwaduka intambara inifuwa rero byogenda nk'uko onya Donald Trump agatsindwa jewe mbona urumva yuko rya jambo yavuze ho- ho- hazoca haduka intambara niko ndavyumva Mhm.
yego rero nivyo narimse nshikiriza nuko ndabibona jewe ye desire ndagushimiye
sawa murakoze namwe duhamagare na richard richard wiriwe neza richard richard bite uri hehe richard ara- arahuze ntabwo turi kumvikana nawe noneho twihamagarire chris chris wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe amahoro ni amahoro rwose aya matora aya matora yo muri amerika urayabona ute yego Mhm.
aya matora numva amerika ni igihugu giteye imbere rwose rwose mu bintu by'amatora Mm.
bibaze ko ari akarorero ku isi ataba yanka nk'uko naho ujya donaride yavuze ati ntazo bivuga bimenyekanye mugabo hari n'ico nagire mvuge ku matora y'abanyamerika ni uko atakenera azahindura ku isi kuko uyu obama agikura bushe demire witi twumva umenga ingwano igiye kurangira hariya muri za pakisitani irake n'ahandi mugabo uravye agishika ntabwo ari pakisitani na yagarukiraho afganisitani no muri afurika sa ntabwo ari intambara yo muri pakisitani niyo muri afganisitani
Eh, ni muri afuganistani mugo nkavuga ati obama agishika hoho ntiyagarukiye muri za afuganisi no muri afurika uravye muri za kadafi hariya kwa kadafi muri za libiya niho byashikiye avuga ati aya matora y'abanyamerika nta ama- ab- amakungu amany- abanyamahanga atari abanyamerika ntibanabyivangamo gabo uravye nk'amatora yo muri afurika uza wumva igihugu iki gitanga imfashanyo iki ntigitanga iki bw'abamerika yoyo bo abandi tubaburoreze nyene tukumva abahiganwa rego kandi akiriya kintu nk'abantu abantu barwanira intebe y'umukuru w'igihugu bashobora guhurira hamwe bakavugana bo baba bazi yuko hategerezwa gutsinda umwe n'ibyo mugabo kijya kintu kijya isi irakwiye kukiraba ntibigarukiraho n'abandi bakumva neza yuko ntibumvane ishavu n'ishariti naka hagiye abona umengo oya wakumva ko n'uwundi ashoboye rero afurika iraku- irakwiye kuhigira ikigo Ye.
ntizoze eh, kuko ucubona umengo ino ti- atari jewe tinaka ntashoboye atari jewe ntibikunda Ye.
ariko hajya guhurira ahantu umwe akavuga nyine ati um, nagire sinzi ko nihenze gato umenga uwut- uwatsinzwe niwe atangura no gushikiriza ijambo agakeza mugenzi we ku ntsinzi ye nibyo niko- niwo- niko babigenza hano
mugabo uravye nonaho abantu batangura no kwiporograma no kwiporokrama ati nije natsinze uwundi ati nije natsinze n'amatora ataranaharugwa avuga ati nkavuga nti rero amerika nivyo iteye imbere no muri vyinshi ego no mu matora ye hanyuma
ye chris we reka burya tugushimire ama- duhe n'ijambo n'abandi
ego ego Urakoze mugabo rwose.
nagire mvuge yego ngaho agatoya anzura eh, reka ndangize gato avuga ati abanyamerika bigisha isi no ku matora kandi kujya amatora muri afurika tuyabonamo umengo hariho abenshi abaje gutungisha umenga hariya nta nabo biraba imyiyamamazo si byinshi yonona rwose nk'ino turabye muri ibi bihugu byacu amatora ageze hariho abaca baharura amaposite bagiye kukipata inzobiki inzoba kiriya ubundi akagira ubwoba ati ngiye gutakaza iki iki kibanza aca usanga rero harabaye nk'ukudahagarara neza Ye.
avuga nti ye chris "Nzo- umuntu azokeza uzoba yatowe yego ye urakoze rwose ni sawa sawa Radiyo Ijwi Mugire rya umunsi mwiza Amerika.
namwe muri amerika yego nawe nda- nawe ugira umunsi mwiza ijwi rya Yego.
amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga ni ku matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ejo ku wa kabiri murayabona mute murayatekerezaho iki muyatezeho iki kuri telefone dufite joseph joseph wiriwe neza
mwiriwe amakuru yawe ni meza ni meza ndi hano mu ruhango Eh, ni ukuvuga ngo amatora eh, yo ku munsi w'ejo eee eh, icyo mbona nyine ni uko a- azagenda neza
joseph we ko telefone yawe itangiye kuvuga nabi bigenze bite ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ntabwo rwose telefone ya joseph icamo neza duhamagare emile emile wiriwe neza
mwiriwe
Ura- aya matora urayabona gute
ibintu by'aya matora kabisa ndayiteze ko niteze ko hari ikintu cyiza kizohava kivamo yego kuko gabanya radiyo Kuko, gabanya ah, radiyo uri aya ma- kumva yego nayigabanije Ye.
hari aka- hari aya matora yo muri amerika deni kweri nditeze ikintu kizovamo kabisa muze mubidutangarize neza kuko kuko n'imyamamazo yayo yo muri amerika mbona umenga imeze neza si nk'iyino usanga bamwe batanguye kuva mu matora ngo ariko aribwa aho ndibaza nta bantu bava mu matora amatora ataraba Eh, rero je nifuza ko ko hotsinda uwo mukenyezi akaba ari we atwara amerika nawe akabanza akabatwara nabo bakavyumviriza mbega bujare wa- wari bwigera ategeka amerika kuva itanguye gutwarwa n'abakuru b'ibihugu w'umukenyezi oya ntawe kugeza ubu ngubu
aho uke rero na- nje ndifuza rero ko yobatwara ko yotwara leta zunze ubumwe za amerika nawe ye emile urakoze
yego sawa namwe murakoze ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda emile atesa ati hari umutegarugori wari wategeka leta zunze ubumwe za amerika kugeza ubu ngubu ntawe ndetse uyu mudamu hillary clinton niwe wa mbere ahubwo unimitswe n'ishyaka rikomeye amashyaka abiri akomeye hano ahora asimburana ku butegetsi ni abiri ni ishyaka ry'abademokarate n'ishyaka ry'abarepubulikani Ku- ubu rero nibwo bwa mbere mu mateka koko umutegarugori abaye kandida w'ishyaka muri aya ngaya akomeye ijwi rya amerika dukomeze duhamagare kuri telefone dufite mu mbabarire gatoya nari nkozwe duhamagare jean marie jean marie wiriwe
Mwiriwe.
aya matora urayabona gute
Eh, aya matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika tuyiteze ko ibintu byinshi cyane Ah, cyane cyane ko muri amerika hasanzwe haba abirabure benshi kandi tukaba tumaze tu- ku- tumaze iminsi twumva ko uwo mukandida yitwa trump ngo ata- bazoshaka kuca yirukana abanyamahanga ngo baba mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ibyo twebwe twabyakira nk'ibintu bidashoboka ku- mu bi- mu bihe bya none turimo ku isi kuko nta gihugu cyobamwo abenegihugu gusa bakivukiyemwo n'abandi bateza kukigendera kandi bakagira uburenganzira bwo kukibamo ye urakoze cyane jean Hanyuma marie jewe, amahirwe nkaba ndayaha uwo mupfasoni hillary clinton akaba ari we je nifuza ko yotegeka amerika kugira ngo itaza kugira ibibazo birenze ibyo yari ifise kuko bavuze ngo babirukana abantu nibaza ko boca bagira ibibazo birenze n'ivyo bari bafise kuko navyo ntavyo- nta n'ivyo bari babuze ye jean marie urakoze
murakoze cyane ijwi rya amerika duhamagare na emmanuel emmanuel wiriwe neza emmanuel
ndabumva vuga cyane
eee aya matora urayabona gute yo muri amerika
aya mat- amatora yo ukuntu ngenda mfitire n'ibigambo na- n'ama- n'amagambo nu- ngenda numva eh buri wese abavuga ukwe donald trump n- nde- nkurikije uko nagiye mbona bamwandikaho n- n- n'ibyo nagiye mbona we yivugiye ubwe mbona we we hari ikirambo yatangaje avuga ngo niba naramuka ngo adatowe ngo bazaba bamwibye amajwi nta kabuza icyo ngicyo mbona yara- hari icyo yagiye avuga mbona nk'umuntu wari- wari ukwiye kuba perezida yagiye are- a- asa nk'aho arenge- a- arengereye nk'umuntu w'umuyobozi uza wa- wa- wakabaye perezida wa amerika ariko uko byagenda kose njyewe amahirwe menshi nanjye ndayaha uriya mudamu hillary clinton ngewe mbona ariwe wagakwiye kubera kuko nta magambo menshi yigeze atangaza nta bigambo nk'ibyo byose nta n'ibintu byo kumuharabika byagiye bimubaho ye nk'uko nk'uko donald trump yagiye- byaje we yagiye avuga amagambo ubona ada- adakwiye kuba yaba perezida ye emmanuel urakoze arakoze cyane thomas kamirindi ndakwemera cyane kabisa nibereye i kigali ndagushimiye rwose
Eh.
ijwi rya amerika noneho duhamagare beni nobel beni wiriwe
mwiriwe mwiriwe ni aya matora rero urayabona ute wowe
Eh, aya matora ni ni amatora y'isi yose itegereje kandi nibaza ko abakandida trump na na clinton uwo mahirwe cyane ni clinton kuko trump we hari nk'ibintu yagiye atangaza ukavuga ati uyu we ari abaye perezida wa etazini isi yose yogira ikibazo kandi clinton ni umuntu yashyigikiwe n'abantu bari semu cyane kurusha donald trump nubwo kenshi bidakunze kugaragaraho abademokarate batwara imyaka ingana gutyo abarepubulika bataratwara Eh, numva numva ari amatora cyane cyane amahirwe menshi ni clinton a- azoba aze w'umukuru w'igihugu ari n'umugore bitange na n'ishusho nziza ku bindi bihugu bi- bisubiza inyuma abakozi nirabona igihugu nk'igihanganira kijya gitwawe n'umugore n'abandi eh, ba- bagore b'ahandi hantu bazabagirira konfiyanse babone ko imwe ni isi itangure guhinduka kubera clinton niko se beni nobel amerika se yego nicyo gihugu cy'igihangange gitwawe n'umugore ko kumenya hari icyo byahindura ariko se hari ibindi bihugu uzi bitwarwa n'abagore muri iki gihe
Eh, birahari ariko urumva si- nti- ntibaba bafise umuhanziriya nka brezil gitwarwa n'umugore hari ibyo yahinduye aha
ariko kubihindura mu nyuma biza guhinduka nyine hari nk'ibihugu byo muri afurika byo Ah, ha- hari icyo byokongereye eh.
Eh, hanyuma muri ibyo bihugu bitwarwa n'abagore hari ingero watanga
nka liberi
liberiya ni kimwe
eh, nta kindi na uzi yego na argentine iyi argentine ndumva manda ye yararangiye Eh, kirishe nda b- b- manda ye yararangiye ahubwo hari na ubwongereza ubwongereza se sa si umutegarugori ubuyobora ubwongereza n'umutegarugori ariko uriya we ya- yashaje kandi uriya n'umwana hari hari Oya, iby'ingingo minisitiri zimwe w'intebe.
za diplomasi minisitiri w'intebe Ubuyobora.
burya niwe utegeka mu bwongereza Eh, hanyuma usibye ubwongereza ubwo ndi kuvuga mu bihugu by'ibihangange hari n'ubudage eh, nabwo ya, bu- n'ubudage n'ubudage eh iyo i- ibyo ariko etazini yo iba ifite pawa gusumba ibindi bintu Eh.
ibindi bihugu ah, ya ye kandi numva yego numvaga donald trump nkurikije amagambo yagiye avuga mm,
na- nta mahirwe menshi namuha n'abanyamerika kuko hari n'abarepublikani nabo batamwemera mhm.
kandi basangiye ishyaka ye beni nobel ndagushimiye cyane
ndabashimiye namwe cyane murakoze ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga ni ku matora ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika ejo rero bazatora perezida wabo wa mirongo ine na gatanu uzasimbura perezida barack obama urangije manda ze ebyiri nk'uko rero itegeko nshinga hano ribiteganya we nta burenganzira afite bwo kongera kwiyamamaza kuri telefone dufite eugene eugene wiriwe
mwiriwe neza thomas kamirindi nuko aya matora se uyategerejemo iki urayabona ute
basha jewe vrema reka mba ndabifuriza kugira amatora meza nuko nuko
hanyuma jewe icyifuzo c'iwanje Mm.
ni uko umukuru w'igihugu- umukuru w'igihugu wese azotoka aka- agatsinda ayo matora Mm.
ni uko atohotera abo- abe- a- abanyafurika kuko biramaze kwigaragaza ko abakuru b'igihugu bi- b'ivyo bihugu bimwe bimwe bikomakomeye Mhm.
usanga usanga bacinyiza abanyafurika Eh.
aba ari umu- umu- umukuru w'ibigo azotorwa ni uko yo- yo- yo- yo- atazokwivanga mu bintu by'abanyafurika ngo abakinyize ahubwo Mhm.
aza bakundishe kuba bokundana abanyafurika hagati yabo hama ba- bara- banashigikire afurika kuko urabona yuko ibihugu bigi- bigikenye bareke gu- gukinyiza afurika kuko nibaguma yikinyiza ni yahandi nyine uca usanga am- ibigumye biboneka nabi ko um- umukuru w'igihugu wese a- ataco amariye afurika nuko rero yozana amahinduka amahinduka kugira ngo afurika izovuga ati hari icyo umu- umu- umukuru w'igihugu yatumariye Mm.
yego Eh, Eugene.
hanyuma Ye, gatoya vuga Alo?
gatoya wari ugiye kuvuga wanzura
yego Mm.
hanyuma ndare- ndagiye ndabifuriza nyine kugira amatora meza ye urakoze cyane rero
yego sawa namwe ngaho onye kuri radiyo voda amerike n'abajournaliste bose bakorera ngaho onye yego ndaba- ndagutumikira ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda duhamagare noneho diomede diomede wiriwe neza
niwe neza tomasi kamirindi aya matora ya amerika urayabona gute uyategerejemo iki
yego mbanje gusuhuza nda eh, nsuhuza n'abanyezamakuru bose ngaho ku bya Amerika ikasubiragira inama y'abanyamakuru bose bari kwatumiza ngaha mu Burundi bwacu n'abanyepolitiki bose bari kwatumbiriza ye
yego ku gitekerezo cy'uwanje nshaka kuvuga Mhm.
eh, mbanje ku- kwifuriza amatora meza aba- aba- abo muri leta zunze ubumwe za Amerika bagira amatora meza kugira ntihabe n'agatoto n'agatoto Eh, ku kibazo cya mbere cya- ikibazo cya mbere nanjye nza- nza ko Mhm.
nashaka kuvuga ku byerekeye amatora mu- leta muri muri leta zunze za amerika yego
barabe amatora meza a- adafungiye ku bwoko Mhm.
kuko urabona be- a- ama- kuko benshi bara- baritwaza ubwoko ngo amatora ni ay'ubwoko Barabe- barabe amatora atari ubwoko kandi baje mu ma- matora ameze neza ata- atari ubwoko Mm.
Eh, kuko kuko turabye turabye bamwe bamwe abanyepolitiki bari hanze Mhm.
nibarabe ba- bumvikane babumvikane kuko ibintu by'amatora byaramaze kurangira kuko dushaka amatora ameze neza tuge abarundi na- n'abarundi reka n'abaiyo muri leta zunze za amerika kuko uburundi bwacu turabona ko bamwe bamwe bamwe bamwe baguma bavuga ati "Eh, amatora yarahase yaragize gute kuko nibarabe ubu uwicuje mu bintu byo guhiganwa ama- amatora nk'aho muri leta zunze za amerika bariko baratora bariko baratora umukuru w'igihugu nka Mm.
Obama ariko arasubiza ariko arasubiza igihugu na- nibarabe bumvikane kugira amatora amere- me- ame- abe neza kuko natwe abarundi turabashyigikiye cyane eka eka n'uburundi n'uburundi n'amakungu bose barabashyigikiye cyane ye diyomede urakoze
ikindi nacyo tomasi kanirindi wanzura ariko
yego ndanzura ndanzura yego yego ndanzura nashaka kuvuga ku byerekeye icya kabiri nacyo Mhm.
nashaka mbire aba abanyapolitiki bose ariko batwumviriza ngaha mu gihugu cyacu n'abari ngaho muri leta zimwe za amerika bose Mm.
ba- ba- baze bicara amatora ngaho muri leta zimwe za amerika kugira amatora agende neza kandi aba- abanyapolitike nabo nosaba yuko bo- bo- batodadaza barabe bumvikane na leta y'ubu- leta y'ubu- ya leta yacu y'uburundi kugira amatora azokurikira agende neza kugira ntihare ibituma ubutuma bitwara ye diyomede urakoze cyane
murakoze cyane ngaho ku amerika duhamagare na eri eri wiriwe
Uriwe neza Thomas yego aya matora ya amerika urayabona ute
ayo matora kabisa je ko ndabona Thomas nta izimanzi naca ndaca no ku ruhande ndabona ayo matora azegukana Hillary Clinton Mm.
ni ukuvuga tugerageje kuraba tugakora analize ibintu byakagiye bigaragaza biraboneka yuko Trump amajambo amwe amwe yagiye aravuga byaba byatumye atakaza amajwi yiwe ikindi nacyo ngerageje kongera nkareba burya biragoye kubona umuntu ashyigikiwe n'umugambwe uri ku butegetsi ari wo w'ubu urabona ko baturuka hamwe na obama irari clinton biraboneka neza nk'abantu basanzwe bari muri guverinoma bategereza kuzotora irari clinton ni ukuvuga rero trump urumva ko wowe akiri ahazero mu gihe irari clinton amaze kuronkamo n'amajwi n'amake yabivanye n'umugambwe we wamushyize imbere ye rero Eli.
nageze yego ndabona rero ya Clinton ama- amatora yamaze kuyatsinda Zuma washaka n'ejo uzimenye ibyo amatora amaze kurangira Jena amaze kumuraguza kare
ye ye eri urakoze
akandi kabazo nashanda kubaze eh
ne- namwe muzo- muremewe kuzokwayisuka muri ayo matora
yego buri munyamerika wese afite uburenganzira natwe dukomoka muri ibyo bihugu twabonye ubwenegihugu bwa hano dufite uburenganzira bwo gutora n'ibyo
Eh, ndabifurije amatora meza ku munsi wese kabisa ye eri ura yego arakurikirana tugende tumenya umwanya ku mwanya hari nk'ibishoboka mwoza mwadutishiriza mwe umwanya amasaha mpamvu utaratangwa kuvuga mu kindi musubira amatora ariko ukuntu ariko aragenda tuzagerageza rwose kuya- kuyakurikirana tuyabagezaho uko tubishoboye kose ibyo ndabikwemereye
aya ye urakoze cyane
eh, namwe murakoze cyane toma ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda duhamagare na cedric cedric wiriwe neza
mwiriwe neza kamirinda aya matora ya amerika urayabona ute
aya matora ya amerika cy'ikintu cya mbere ntangura kubona ndabona ko eh, uyu uyu Trump Mm.
afite amahirwe makenya kuko eh, ama- ajya amajambo yakoresheje rero mbere namugereranyije n'abanye- abanyepolitike bacu b'ini burundi urashobora kuvuga yuko niwatsindwa utazokwemera mutaranaye tora barumva kuba ufise yindi ntumbero naho wogira ama- amahirwe ugatsinda wumva womarira iki abenegihugu wamaze kuvuga amajambo nk'ayo Mhm.
Jewe nkabona ne- ne- ne- nkabona neza yuko eh, uwo mupfasoni ariwe afite amahirwe kandi bira- biranaboneka hanyuma tugomba kwiburiza muri kamirindi iyo oye eh, umu- umu- umuperezida agira manda y- zingahe atarenga ni manda ebyiri zitarenga manda imwe cyane cyane ucanye manda imwe ya perezida ni imyaka ine hanyuma umuperezida yemerewe manda ebyiri ntarengwa hari abatazitorerwa bagatorerwa imwe gusa mu mateka bya biba- ba- byagiye bibaho nka perezida jimmy carter yatowe manda imwe mbese ntabwo ari ibyo ari byo byose manda ebyiri ntarengwa nizo itegeko nshinga rivuga kandi bakabyubahiriza
okay okay amana ko murakubariza none no tuba turaraba i- amerika ari igihugu giteye imbere cyane kandi eh, kiri ku buhinga bugezweho Eh.
urabona yuko bishoboka yuko bashobora kubiba mu matora byashoboka ko biba mu matora nk'uko kwacu eh, mwa bino bihugu by'iwacu oya ntabwo bishoboka mwe muri amerika ni hano ntabwo bishoboka kubera ko amatora ntabwo akoreshwa na komisiyo imwe ngo y'igihugu ishinzwe amatora hano hari ibihugu mirongo itanu byishyize hamwe bikora igihugu kimwe cyitwa leta zunze ubumwe za amerika buri leta rero nyine hano buri gihugu bacyita leta buri leta niyo ikoresha amatora ku- ku- kwiba rero amajwi muri leta mirongo itanu cyangwa se gufifika amatora muri leta mirongo itanu biragoye cyane ikindi hano inzego zi- zigenzura zifite ubunararibonye buhagije bwo gukurikirana amatora baka harimo n'ubutabera birumvikana bagakurikirana neza ko ibintu byose bimeze neza hano kwiba amajwi cyangwa gufifika amatora biragoye cyane muri izo leta zose zitandukanye
okay okay no tuba tunaza kubaza rero mugire muze mugire amatora meza mukomeze.
cedric ndagushimiye cyane
yego no ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite na iridofonse iridofonse wiriwe neza
Wiriwe.
aya matora urayategerezamo iki uya- urayabona ute
aya matora ndabona mende amatora azogenda neza cyane kuko iyo kwitegereza umu- umu- umukandida Hillary arashe uzoshobora gutsinda aya matora kuko afite amahirwe maremare kuko ugiye kuraba n'imyiyamamazo yagiye arakora imyiyamamazo ishimishije cyane kuko uba ugiye kuraba na politiki yakoresheje mu kwiyamamaza usanga ari umuntu arengeye arengeye cyane akoresha politiki y'ibihugu byatumaze gutera imbere nk'icyo gihugu cya amerika cyamaze gutera imbere cyane kandi asanzwe ari inzobere muri politiki eee
ahama abi trump nawe igituma adashobora gutsinda agiye kuraba agiye no gutwara amerika byinshi usanga wese yohavugira ibi- ibindi bibazo birebire kuko umuntu amenga afite ubwoba kuko ibintu byose bigiye kuraba nka wiki nk'igihe agiye kuvuga ku kibazo cy'abimukira umuntu yashyize nk'ugomba kubi- ku- ku- kumva yuko aribo bafite ibibazo gusumba eee
urabona ibyo yabikora yabikora amenyo ni- n'urwego rureba umutekano n'urwego kandi urwo arirwo rusanzwe rukomeye aha muri amerika kandi rukomeye no ku isi yose kuko amerika isa n'iyi- itwara ibihugu byose ku isi ye iridofonse ndagushimiye
yego ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tura- turagenda tugana ku musozo w'iki kiganiro muri isanga cyanyu kuri aya matora azaba ejo muri leta zunze ubumwe za amerika ndibwira ko tiyeri dufite kuri telefone ni tiyeri wa kabiri ariko ntaho ahuriye n'uwa mbere ndibwira ko ari we mutumire ugiye gusoza iki kiganiro cyacu tiyeri wiriwe
Wiriwe.
yego aya matora yo muri amerika urayabona ute uyategerejemo iki
yewe ikintu mbona ndabona umengo Clinton azohava atsinda kandi amajambo avuga ndabona ko ari amajambo meza ngatangazwa n'uwo wundi bahiganwa ukunge natanguye kuvuga ko atazokwemera ibizovamo ibizoyavamo kandi atarabibona urumva arabyiteguriye nawe nyene
hanyuma icyo yategerejemo kuri wowe nko- nko ku gihugu cyawe ni nk'iki
kera ibyo mbonye ahubwo mbona umengo ni akamenyero ku isi yose urumva si ngaha iwacu honyine kuko urumva n'ahandi barayasi eee
Eh. n'ingwara icyo mbona ubu yego komeza
nimbona umengo ni nk'indwara ubu ubuye nayo ibyo bintu nari ndabimenyereye muri afurika sinari nzi ko n'ahandi hose ba- bashobora kuvuga ati tuzobyanka kandi batarabona ikivuyemo ye tiyeri ndagushimiye
nawe ndabashimiye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero mwese mwese uko mungana nagira ngo mbashimire rwose byimazeyo mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika maze rero mugire umugoroba mwiza aho muri hose murakarama